Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu akkam nageen keessan badhaadha kabajamtoota hordoftoota miidiyaa nuural hudaa ammallee deebinee bagarabbiin ayyaanii dalfitrii barkum tokkoof dhibba afurii afurtamaatiin isin gahee isiniin jenna kun sagantaa addaa dhaamsa bageettiin isin gahee isinii dhageeffattoota kennaa firaa fiixa keessaniif itti dabarfattan kutaa lammaffaadha inshaallahu taalaa sagantaa guyyaarraa kan namii qabatee isiniin deemna abbaa sinan islaamii kutaan teknikaa kennallee na waliin jira sagantaa keenyaan keessatti nashiidaalee adda addaa isinaaf firaa akkasumas odeeffannoolee tokko tokkos goda sambuusaa mee inshaallah sagantaa keenya odeeffannoo gabaabdu guyyaarraa qabnuun jallisanii qaba odeeffannoon dhiheen kan yuunivarsiitiilee biyya keenyaa naannoo amaaraa fi tigraay irraa bahuu jiru diqqoo gurranna mulfaata ramadaanum kan keessa yuunivarsiitii dabra birahaaniitti barataan naannoo tigraay tokko haala sukkanneessaa ta'een ajjeefame namoonni gochi kan raawwatanilleen to'annaa jala oolfamuu ibsamee ture guyyaa iidaa yookaan ammoo guyyaa lama dura ammoo haaloo sun bahuuf yuunivarsiitii aksum kan naannoo tigraayitti dhalataan naannoo amaaraa tokko dhalattoota naannoo tigraayitiin ajjeefame bulchiinsi yuunivarsiitichaa barreeffama kaleessa fuula feesbuuk isaarratti maxxanseen gocha raawwatametti gadduu ibsuun walitti bu'iinsi yuunivarsiitii keessatti ka'ee ture deeggarsummatatiin to'annaa jala oolfamuu maxxansee ture haa ta'u malee hardhallee jeequmsi yuunivarsiitii keessa jiru kan hin dhaabbatiin ta'uu odeeffannoon naannoo sanarraa nu ga'e ni addeessa haaluma fakkaatuun hardhallee yuunivarsiitii dabra birhaan kan naannoo amaaraatti jeequmsi hamaan jiraatuu fi guyyoota sadaan dabran barattoonni yuunivarsiitii keessaa baqatanii gariin masjidaa fi iddoo garaagaraatti bittinnaa'uun eegumsi kan godhamaafii jiru ta'uu barataan achirraa odeeffannoo nuuf kennu ibsi barataan kun akka nu himeet soda hamaa keessa jirraa nuun jedhe kabajamtoota hordoftoota kennaa kun sagantaa addaa dhaamsa baqi ittiin isin gahee isan firaa fi dhateessaniif itti dabarfattan itti isanii dhiyeessinudha sagantaan kaleessaa silaa sagantaa gaachana islaamaatti kaardhaa immoo kafatawaa nuural hudaati haa ta'u malee waan dhaamsi keessan nu bira jiruuf dhaamsi keessanit dabarre inshaallah odeeffannoo tokko tokkollee gurra isan buusaa nashiidaallee jiddumaan isan affeeraa isan waliin turre amgam dhaamsa keessanitti isan dabarsaa nu waliin tura sanin jedhe
تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu kabajamtootaa fi jaalatamtoowwan qaqqaaliiwwanii fi gaggaariiwwan garee nuural hudaa warroota garee nuural hudaa jalatti qindeessitoota nuural hudaa jalatti argamtan duraan dursee baga ayyaana waggaa guutuu isin deebisee iidul mubaarak iidul mubaarak ittiin isin ga'e jecha duraan dursee maqaan koo muhammad amaan kadiir kan jedhamu maatii koo baga ittiin isin ga'e maatii koo baga ittiin isin ga'e harmeetoo abbaa koo o- o- obboleessa koo muzayyan amaan kadiir kan jedhamu obboleettiiwwan tiyya walmaagalatti warra maatii kiyyaa wajjiin juneeddii amaan kadiir kan jedhamu umar haajamaan kadiir ah, umar haajamaan kan jedhamu abdishakuur umar haajamaan kan jedhamu waliin baga rabbiin guutuu nu deebisee baga ittiin isin ga'e jechaa an jiraataa dubaay keessa jira jechuudha dubaay keessa jiraataa jira waan ta'eef dhaloonni koo harawaa aanolee barbaree jedhama kana galma kanaan ittiin naangahaa isiniin jedha baga ayyaana waggaa guutuu ittiin isin ga'e baga ayyaana waggaa guutuu deebitan iidul mubaarak iidul mubaarak بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجم توتا جالتم توتا دقيفة توتا راديو نور هدا كسماش كوبيش توتا راديو نور هدا عيد المبارك بقربين عيد الفطر وقاكم تكوفي إبا أفريفا فرتما أفرتما فاكنا سنجي جارا قدنا أدى والله مقالا سنبتي قندك لي قدتك نرقمان باكي اليوم محمد أمريتف عادتي أبيفتو اليوم برشتيف إبليان كي هندمانو akkasuma firoottan kiyyaa fi eessumman kiyya hundumaanuu baga rabbiin isiniin ga'e jechaadha. Akkasumas Saudi Arabiyaa magaalaa kamisitti kan argamu hiriyaa kiyya Muhammad Amaan Aliyyiitiif hiriyaa kiyya akkasuma eh, kan riyaaditti argamuuf Sheikh Muhammad Aliyyuu ah, Muusaa Muittii Shee Muuseetiif Aliyyii Muittii Shee Muusee eebbileessa kiyya Sheikh Aliyoo Muhammad Umareetiif firoottan kiyyaa fi eessumman kiyyaa fi muslima cufaanuu kan addunyaa kanarratti argamtan kan na beekuu fi kan naan beekne hundumaanuu warra bara kanaa kan bara hedduu rabbiin waa taasisuniin jechaadha. Ani Hasoonaa Aliyoo Muhammad Umaree Sanbatee ganda qilee guddaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu ciid almubaarak آم، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا قلتوما جراغنا نوكنو كيساني في سنين جدا أكسما سنمون يعني بقت سنين جاي جتشو برباد برا درسي وجتوتا راديو نور الهدى gubbaa federaalaa hanga naannootitti warroonni jiru hunda bagaatti isiniin ga'e keessattuu obboleettii teenna kabajjamtu jaalatamtu qaalii namaa tan taate isa fakkeenya dubartoota nuu ta'uuf deemaa jirtu aadde faree aadan bagaatti isiniin ga'e itti aansuudhaanii harmee tiyya kabajjamtu jaalatamtu aadde haliimaa waaqayyo godina arsii lixaa aanaa qoree gandasa imannaa gadaalaa irra abbaa koo kabajjamaaf jaalatamaa kadiiroo cabicha tabsee godina arsii lixaa aanaa qoree gandasa imannaa gadaalaa irra akkasumas maatii koo hundaa firoottanii fi hiriyoota tiyya hundaa kan biyya alaatii fi kan biyya keessaa jirtan hundaa bagaatti isiniin ga'e jechuu barbaada akkasumas obboleessa kiyyaa jaalatamaa kabajamaa kan ta'e joorjii kadiiroo kan yeroo ammaatiif karaarra jiru bakkumatti jirtuu fi iddoomatti jirtutti baga rabbiin iidiin isiniin ga'e akkasumas ka an hin beekneef ka an hin beekuuf ka an hin beekne hunda musliimaa bagatti isiniin ga'e ummata filistiinii kan rasaasa yahudaatiin dhumataa jiru baga rabbii warrootaa fi baga rabbii itti isiniin ga'e ka du'allee rabbiin jannata firdoosiin isin haa gammachiisu akkasumas ummata musliimaa Itoophiyaa hunda isaaniitiin gammachuu barana baga gammaddanii baga waliin gammanne isiniin jechuu barbaade assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh taakkana isiniin jettan faaxumaa kadiirootii suuda arabiyaa irra.
Asalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh duraan dursee baga ittiin isin gahee kanaan jechuu barbaadu isinuma qopheessitoota qophii nuura hudaa baga rabbiin ayyaana iidal faxirii bara kanaatiin ittiin isin gahe jechuun barbaada itti aansuudhaan hordoftoota miidiyaa nuura hudaa hundaan baga rabbiin ayyaana bara kanaa ayyaana iidal faxiriitiin ittiin isin gahe jechuu barbaada itti aansuudhaan ahalii kiyya maraan baga rabbiin ayyaana iidal faxirii bara kanaatiin ittiin isin gahe jechuu barbaada akkasuma itti aansuudhaan obboleeyyoon keenya kanneen muslimaa kan addunyaan mararra jiran hundaan baga rabbiin ayyaana iidal faxiriitiin ittiin isin gahe jechuu barbaada. kanatti aansuudhaan obboleeyyoon keenya garee sumayyootaaf bilaadotaa keessa kan waliin jirroo kanneen amiirrotaa fi ustaazotaa fi hunda keessanuu baga rabbiin ayyaana iidal faxirii kanaan ittiin isin gahe jechuudha barbaada ayyaanni bara kanaa ayyaana milkii ayyaana nasrii ayyaana badhaadhinaa alhamdulillah alhamdulillah تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu akkamjitu fayyaa keessanii nagaadha jajjabaatti baga jiraattanii baga rabbii waggaa isin ga'e duraan dursee baguma isinuma qopheessitoota raadiyoon nurdaatiin baga ayyaana iidal fixriitiin isin ga'e jedha ittiin ansuudhaan haadha kiyyaa godina jimmaa aanaa oomoon adaatti kan argamtu hawaa abbaa booriin baga rabbiitti isin ga'een jedha obboleessa kiyya yaasinii akkasuma xahaa kamaalii obboleetti kiyya anifaa kamaalee Ah, ittiin ansuudhaan jaartii kiyya eh, godina jimmaa aanaa limmuu kosaatti kan argamtu eh, zaraa ishee mahammad haadhasii abbaasii obbolaasiitii wajjin bakka ittiin isin ga'ee jechuun barbaada ani kan dhaamsa kana dabarfatee safaa kamaalii suuda arabiyaa magaalaa riyaadirraayi.
Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu kabajamtoota fi jaalatamtoota bileewwan islaamaa bakka jirtan maratti baga rabbiin ayyaana bara kuma tokkoof dhibba afurii fi afurtamaatiin isin ga'e isiniin jecha rabbiin warra baranaa kan bara hedduun waa taasisu rabbiin sooma keenyas jaalatamaa qeebalamaa nuufaa godhu rabbii warra bara garee dhaqqabee soomus nu haa taasisu eega obboleewwan keenya soomanni bara kanaa kan bara yoo tan darbaniitiin adda wanisa taasisu soomanni bara kanaa kan bara gammachuu bara injifannoo bara gabrummaa keessaa baanee bilisummatti ceenetti kan nu dhaqqabeedha rabbiin gaa akkanumatti warra itti fufu nu haa taasisu rabbiin injifannoo keenya kanaas nuuf haa dheeressu hundee isaa gadi nuuf haa fageessu Ee, isinis kabajamtoota fi jaalatamtoonni hojjettoonni raadiyoo nuural hudaa baga rabbiin iida bara kuma tokkoof dhibba afurii fi afurtamaatiin isin ga'ee galatoomaa hedduu galatoomaa jazaakallahu khairan obboleewwan keenya Obboleewwan Islaamaa bakka jirtan kan biyya alaa biyya keessaa hundi keessanuu Rabbiin gaa warra sooma bara baraa dhaqqabee soomu sinaa taasisu kan soomtan kanaa isinirraa haaqee bulu siniin jecha egaa fayyaa guutuudhaan mm, qalbii guutuun rabbiin waggaa dhufuutu nuun haa goobtu siniin jecha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu ani marhammee umariin jaamaa godina shawaa kaabaa magaalaa shawaroo bitirraayi galatooma jazaaqallaahu khayru assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu dhaamsa baga ittiin isinin gahe kanin jechuu barbaadu isinuma qopheessitoota reediyoo nuural hudaa baga ittiin isinin gahe ayyaana iid alfitirii kanaan kan bara kuma tokkoo fi dhibba afurii fi afurtamii kanaan baga ittiin isinin gahe kanin jechuu barbaadu itti aansuudhaafis maatii fi firoottan kiyya godina harargee ba'aanaa jedhatanitti kan argamuuf haadha koo faatumaa aliitiif abbaa koo jibriil ismaa'iliif akkasumatti obboleeyyan kiyya muusaa jibriiliif abdii jibriiliif maawardii jibriiliif roomiyaa jibriiliif akkasumatti firaa fi aalii kiyya hundaanuu baga ittiin isinin ga'e kanin jechuu barbaadu ramadaan jibriil suudi arabiyaa alkasiimirra تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد المبارك تقبل الله منا ومنكم درا درسونا من أن بقيت نجتشو بربادو إسنما تجاليل توتا نور هداتي تيانسودان وردفتوتا نور هدا مران بقيت نجتشو بربادا تيانسونا ولموتا كينا هندان akkasumas musliimoota keenya bara kana kan injifannoo guddaa galmeessinu hundi isaaniitiin baga isin ga'e jechuun barbaada akkasumas haadhaaf abbaa kiyyaa hundi isaaniitiin kan godina sallaanaatti yoo jiranii baga isin ga'e jechuun hin barbaada itti aansuudhaan godinyoota kiyya hiriyoota kiyya hundaan baga isin ga'e iidul mubaarak jecha an kan isiniin jedhu kaamil sayidii kaamil sayidiin jedhama jireenya kiyya suudi arabiyaa magaalaa riyaadirraa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ريوتن كهندا كان كان بي على كان بي كيسا هندا كيسا نفو إيد كان مجو كان ملكي كان وهندا تأرغتن رزقي بل إنا كعمري ديرنا سنيف هات تأو عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله akkasuma haadha fi abbaa kiyyaallee bagattiin isin ga'e jedhaani akkasuma jechuudha obboleewwan kiyya hundaanuu akkasuma hordoftoota amantaa muslimaa hundaanuu baga isin ga'e isinillee warri dhaamsa kana nuuf dabarsitan ustaazota keenya hundaanuu baga isin ga'e jechuu barbaadetti inshaallah rabbi isinirraa jaalatu jazaakumullahu khairan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته كما جنتودا نور الهدى أنسكو خنن دران درسي تجاجل تودا تيجي نور الهدى بقت تنسنجي جتشم بربادا اتانسي ماتي وانكو كم بيا كيزا ترغمان قرنا جمع آنا ونادا أبا كي أما كاساني أبا بيا أبا بور كجرمان آدھا کولے haadha fo'at kan jedhaman tiin baga ayyaana idala faxiriitiin isin ga'achuun barbaada sana taanse firootan koo ka biyya keessatti argaman ulee baga ittiin isin ga'achuun barbaada sana taanse hiriyootan koo ka biyya alaatti waliin argamnullee idal fixiriin baga ittiin isin ga'e idal mubaarak jechuun barbaada assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu akkam jirtu qopheessitoota raadiyoo nooral hudaa baga jala bultee ayyaana iid alfixreetiin ittiin singee jechaa akkasumatti kanatti aansuudhaan uummata musliimaa hunda kan biyya keessaaf kan biyya alaa fi isinuma qopheessitoota raadiyoo nooral hudaatiin duraan dursee baga ittiin isin gahee isiniin jechuun barbaada. Akkasuma maatii kootii fi firoottan koo fi hiriyoottan koo kan biyya keessaa fi kan biyya alaa hunduma keessan xiqqaa guddaa osoo hin jenne baga ittiin isin gahee jechuun barbaada. Egaa ani maqaan koo Maamushkuyyeen jedhama. Koyitarra.
Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya akkamina gaafayyaa keessan jirtu oomisha iidal mubaarak jennee jirra bagarabi bara baraan walumaan nuun goe kanatti aansun du'aan obboleessa kiyya ahmad mahammad bagarabittiin singe jaanii jiraata magaalaa sanbate godina walloo abbaa kiyyaallee mahammaa sheekh adam baga rabbitti isiin geenyaani salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu ummata muslimaa hunda baga rabbitti isiin geenyaa تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم Asalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu duraan dursee gaarii taasitoonni nuur alhudaa baga rabbiin ayyaana iid alfixrii bara 1440 isin ga'ee itti aansuudhaan musliimoota maraan baga gahee warra baranaa kan bara eegen rabbiin nu haa taasisuu rabbiin nurraa qeebaluu taqabbalallaahu minnaa waminkum saalih al'aamaal itti aansuudhaan maatii kan koo baga rabbittiin gahee haadha koo zanzamoo abbaa bulguu kan jedhamtu godina jimmaa aanaa sigumoo obboleessa koo nuuraa jabal obboleettii koo lawwee jabal fadiilaa jabal hunda jalaatiin baga rabbiittiin gahee animmoo kan hin jiraadhu suuda rabiyaarraa'ee taqabbalallaahu minnaa waminkum warra baranaa warra baranaa kan bara hige rabbiin waa taasisuu wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu akkam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoota hooggantoota tv nuura hudaa baga rabbiin ayyaana waggaatiin nu gahee e, kabaranaa kabara geree isin jechaa e, akkasuma ergaa baga ittiin sin ga'ee kanan dabarfachuu barbaadu e, abbaa koo muhammad adamee akkasumas haadha koo faaxumaa ibraahimii akkasumas obboleewwan koo hundaan baga rabbiin ayyaana waggaatiin nu gahee e, kabaranaa kabara geree rabbi nuuf haa godhu sin jecha e, akkasumas immoo hawaasa muslimaa hundaan baga rabbiin ittiin nu gahee baga ittiin sin ga'ee baga ittiin nu gahee sin jedhaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه مكان كيا عبد الحكيم محمد نور جرما آه بيا دلتا بيا جمع أنا لموسكا آه بكسك أجرم ترت كان دلتي لا آه كان جدو دوران درسي آه قبوستوتا آه راديو نور الهداتين بقربين اتين اسين جهي kanatti aansuudhaan haadhaa fi abbaa kiyyaa ammallee obboleewwan kiyyaan baga rabbiin ittiin isin gahe ammas uummata muslimaa ta'ee kan na beeku hundaa fi kan nan beeynillee kan raadiyoo nurar hudaa hordofu hundaan baga rabbiin ittiin isin gahee dabarsuu barbaada. insha allah rabbiin hunduma keenyaayyuu uummata muslimaa mara bara dhufuunillee rabbiin nu haa gahu isiniin jedha. والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك أمني مسلمة مرتي خانن دولو سعودي عربية مقالة رياض الرا مكان كي عبد الله عبد الرحمن جامع خانن بقتي نسنجي چور بادو أباخو عبد الرحمن عبدي أماتي يا فاطمة إبراهيمي في أبوليون كي مرة بقتي نسنجي جان assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota raadiyoo nura hudaa duraan dursuudhaan baga rabbiin ayyaana iidaatiin isin geessi idal fitiriitiin isin geessiniin jechaa ani maqaan kiyya haafidhu seen bakki jireenya kiyya suudi arabiyaa magaalaa riyaadilraayi akkasuma firoottan kiyya kanan baga waggaa geessin jechuu nan barbaada akkasuma armee kiyya jawaaree akkasuma abbaa kiyya huseen odaa akkasuma obboleessa kiyya latiif huseen odaa obboleettii kiyya taajura Hussein Odaa, Murshidaa Hussein Odaa, Burtukee Hussein Odaa, godina Jimmaa Naasilimoo ganda kaan irratti kan argamaniin baga ayyaana iidaatiin isin geessiniin jechaa firoottan keenya hundaa fi akkasuma waan nu jaallattu maraan baga rabbiin iidaan isin geessiniin jenna. كل آمين وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال أنا كان اسمي دبر تاجر سعودي عربيا مقالة رياض الله حافظ حسين assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu iid mubaarak baga rabbiin bara baraan isin gahe kabajamtootaa fi jaalatamtoota obboleeyyan muslimaa hundi keessanuu baga rabbiin bara baraan isin gahe kabajamtootaa fi jaalatamtoota akkasumas ustaazotan keenyas baga rabbiin bara baraan isin gahe ahlii fi ollaa kiyyallee baga rabbiin bara baraan isin gahe isiniin jedha baga gammaddan baga rabbiin walumaan nu gammachiise bara isa dhufullee nama waliin itti gahu rabbiin nu haa taasisu inshaa allah أنا مقام أمينة محمد ألتو ولو كمسي جراتو جزاء تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجم توتا في جالتم توتا أستاذ وان أكسم أمير واني في qopheessota qophii raadiyoo nuun alhudaa kanneen garee kan jalatti argamtan hundumti keessanuu kaabara lanaa warra bara egar rabbisin haa godhuu hunduma keessanuu warra soomaa salaami isaarraa taqabbalamu rabbiin isin haa taasisu inshaallah warra gammachuu gammachuudhaan ammas bara dhufu ga'u rabbiin nu haa taasisu egaa itti aansuudhaan immoo dhaamsin dabarfachuu barbaadu isinuma jalqaba irratti isinuma qopheessota qophii raadiyoo nuun alhudaa itti aansuudhaan ammootu obboleewwan kiyyaa kanneen biyya keessatti argaman maamazeen jamaal akkasuma shamsuu jamaalii fi jawaaru jamaal xayyibu jamaal akkasuma haadha manoota isaanii wajjin baga rabbiin itti isin gahe jechuu ni barbaada itti aansee ammas immoo haadha mana kee kan harkaan jaalladhu haa tuqaashaa fi obboleettii ishee kan isii biratti argamtu saa tuqaadha akkasuma hiriyootan kiyya kan harkaan jaalladhu obboleewwanii fi obboleettiiwwan kiyya kan karaa khayrii irratti wal baranne hundumaanuu baga rabbiin ittiin isin gahe jechuu ni barbaada warra bara alanaa kan bara eger rabbisinii haa taasisu ayyaana gaarii kan milkii kan gammachuu kan badhaadhinaa kan nasriitiif isiniif haa ta'u isiniin jedha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu kan akka jedhaa jirummootu rijaal jamaal godina jimmaa aanaa sigimoo ganda callaa duwerraa jiraataa magaalaa riyaad بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جر جرت قبستوتا raadiyoo nuural hudaa baga jiraattanii baga rabbiin sanaa guutuu ittiin nu gahe hunda keenya nu deebise iid mubaarak aleenaa waalaykum baga rabbiin nu gammachiise sanaa guutuu nu deebise isinin jedhaa qopheessitoota sagantaa keenyaa rabbiin jizaa keessanaa kafaluu hayyoottan keenya ustaazota keenya ulmaa'ota keenya munashidoota keenya rabbi isinirraa haa jaalatuu rabbiin jizaa keessan isinii haa kafaluu iid mubaarak isinin jenna hunduma keessaniiyyuu rabbii akkanumatti waliin guutuu nu haa deebisu maqaan kootis makkiyyaa haji amaan jedhama አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ቆጴሲቶኒ ራዲዮ ኑራል ሁዳ ሁንዲ ኬስንዩ በገቲ ሊሲንጋ ሄጀቹ በርባዳ ኤገሪሞ ደቤ ሂሪዮተን ኪያፊ አከሱማ ወሮኒ ብያ ቢራ ኬሰ ጅርተን ሁንዲ ሳኒቱ በገቲ ሊሲንጋ ሄጀቹ በርባዳ እንመቃን ኪያ ጀማል ሱልጣን ሱድ አረቢያ ራ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota obboleewwan keenya warroonni qopheessitoota qophii sagantaa raanaahaadha baga rabbiin iida bara kuma tokkoo fi dhibba afurii fi afurtamaffaatiin hunda keessan ittiin isiniin geenja kanatti aansuudhaan obboleewwan islaamaadha hundi keessanuu iidii baranaadha kun akkuma beekamu barri kun bara milkiiti iida kana wal qabatee hundi keessanuu baga gammaddanii baga ciidaatiin rabbiin sin gaate ciid mubaarak kulla'amu antum bialfi khayrin isinin ja'a bahaa fi seensa dhihaa bakki warri jirtan hundi keessanuu ammallee irra deebi'ee baga gammaddanii kanatti aansuudhaan ahlii fi ollaa kiyyaa firaa fi hiriyoottan kiyya hundi keessanillee maqaa keessan dha'uu baadhus baga rabbiin iidaan isiniin ga'e kan akka isiniin jiru an obboleessa keessan ibraahim ahmed magaalaa xaayifirra.
assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu karaa sagalee nuural hudaatiin maatii kootiin baga geessan jechuu barbaadee taanii maatiiwwan koo godina jimmaa aanaa saqqaa cuqursaa ganda geeshee duccinitti kan argamtu haadha koo zeniyaa ibraahim nuuriyaa hasan akkasuma faaxumaa yaziid fi obboleewwan koo kan maatiiwwan koo biratti argaman fi kan finfinnee irratti illee argaman baga iidal faxiriitiin isin gaheen jedha akkasuma ummata musliimaa hundaan baga geessan فاطمة سراج دبي الرايي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتو قبيسيتوتا راديو نور الهدى بقى ربين جراتيسي إيدا برات السنجه جلقبر رتقرتي maqaan kiyya saalih aliyyee muhammadin jama talataa walloo magaalaa sanbateeti jalqaba irratti ergaan kiyya gartee isinuma dura dursoo warreen gartee qophistoota reediyoo nuuralhudaa miidiyaa nuuralhudaa gaazexeessitoota hunda keessanuu baga rabbiin iida baraatiin isin gahe jedha akkasuma ammoo gartee ummata muslimaa maraan baga rabbiin isiniin gaheen jaani kanatti aansuudhaan firaa fi ahlii kiyya maraan rabbiin baga isiniin gaheen jaani والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم kadhageeffachaa jirtan raadiyoo nuural hudaa sagantaa addaa dhaamsa baga ittiin isin gahee dhageeffattoonni keenya maatii keessanii itti dabarfatanidha hordoftoonni keenya hedduun hojjettoota nuural hudaallee dhaamsa dabarfachaa jirtan ammallee deebinee bara kanaan bagwalumaan geenyan jenna kabaranaa kabaraa hedduu sanii haa ta'u saniin jenna waraanni suudaan maarchi 11 bara kana 2019 pirezidaantii biyyattii duraanii umar albashiir fonqolchuun taayitaa eega qabate booda haga filannoon geggeeffamuutti waggaa lamaaf biyya bulchuuf labsii baase lammiileen suudaan labsii kana mormuun mootummaan ce'umsaa siviilotaan hoogganamu akka hundaa'u gaafataa jiraachuun ni yaadatama haa ta'u malee waraanni biyyattii fi gamtaan mormitootaa mariin waliin geggeessaa turan kan hin milkaa'in yoo ta'u mormitoonni waajjira ol'aanaa waraana biyyattii fuulduratti buufata mormii hundeessuun mormii isaanii itti fufanii jiran kan hordofuun humnoonni tika biyyattii kaampii mormitootaa kan diiguudhaaf isniin darbe irraa eegalee magaalaa kaartum keessatti tarkaanfii humnaa fudhataa jiraniin yoo xiqqaate namoonni dhibbi tokko kan ajjeefaman ta'uu waldaan ogeeyyii fayyaa biyyattii beeksise namoota ajjeefaman jidduu afurtamaa ol reeffi isaanii laga naayil keessatti kan gatame ta'uulle gabaafamee jira. gamtaan afrikaalleen walgahii ariifachiisaa guyyaa har'aa geggeesseen suudaan miseensummaa irraa ugguree jira mana marii nageenya gamtaa afrikaa ibsa baaseen akka jedhetti hoggantoonni waraanaa suudaan taayitaa humnaan qabatan hanga mootummaa ce'umsaa sibiilotaan hoogganamutti dabarsanii kennaniitti uggurri biyyattii irra kaayame kan ittuuf ta'ullee ibsee jira odeeffannoo walqabateen muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad hoggantoota mana marii waraana Suudaanii fi gamtaa mormitoota jidduu jaarsummaa taa'uuf kan yaalaa jiru ta'uu ibsamee jira. Haaluma kanaan Dr. Abiy dhiheennatti Kaartuum kan imala ta'uu Reuters eeruun ejensiin odeeffannoo shaab gabaase. Rabbii musliimoota iddoo isaan jiranii taatiqsuun kadhateen. Mi'aamma nashiida tokko affeerree gamdhaams keessanitti sanaa dabarsu.
Eid Mubarak bagatti geessan bagatti geessan bagatti geessan bagatti geessan isinin jenna. Eid Mubarak bagatti geessan bagatti geessan bagatti geessan bagatti geessan isinin jenna. Arraa guyyaan kun guyyaa gammachuu khayrii baay'ifne rabbii dubbachuu zikrii rabbiitiin qalbii jiifachuu riskii halaaliin gammachuu hirkachuu kanaaf feene isin arkachuu kanaaf feene isin arkachuu. namoonni islaamaa hawaa hubattan guyyaa akkanaati guyyaaniif eegan waan godhuu qabuuf handhiisan beekan yeroo uffatan yeroo haasawan hamtuun uffatan hamtuun dubbatan antantootanaa isin maal jettan antantootanaa isin maal jettan
Alii fi ollaan dhiiraa fi dhalaan dhihoo halaalaan bagatti geeysan hundumti keeysan. Islaama ta'uun carraa arganne gammachuu teenya wal garsiifanne mallattoo diinii bar mul'ifanne amantii tanaan baga faayamne.
Firaa fi aaliin walirra deemtan waliin dubbattan wal gammachiiftan bagatti geessan bagatti geessan kan waliin jettan. Guyyaa jaalalaa guyyaa gammachuu guyyaa dasiidhaa guyyaa balachuu guyyaa uffachuu rabbii yaadachuu zikrii godhachuu guyyaa gammachuun.
Eid Mubarak bagatti geessan bagatti geessan bagatti geessan bagatti geessan isinin jenna.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا جالتمتوتا قبئستوتا راديو نور الهدى بقى ربين أيانا عيد الفطر بركم توقف دب أفوري فأرتمان إسن جاي أما اللي ربين كبرنا كبر هو رب إسن هاتاسسو أكسمس كان أن bagettiin isin gahe isin jechuu barbaaden akkasumas obboleessa kiyya kamarubee itoophiyaa irraa akkasumas maatiiwwan keenya hundumaan baga rabbiin jala bultii ayyaana iidul fitriitiin isin gahe jecha akkasumas obboleeyyan keenya kan diin kidmaa irratti waliin kaddamaa jirru kan maqaa isaanii osoo hunduma isaaniitu kan amiirran waliin tajaajilaa jirru garee aqiidaa islaamaa irraa baga rabbiin ayyaana iidul fitriitiin isin ga'e jechuudha.
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفرتتا راديو نور الهدى بقيتين إسنجاه عيد المبارك سنين جنة namni an bagattiinsi ga'e jechuun hin barbaadu harmee ta'uu isaaraa nagoo abii koo jomaal obse akkasuma obboleeyyan kootii fi firoottan koo hundumaanuu bagattiin isin ga'en jechuu barbaada itti dabaluun immoo musliimoota addunyaa guutuu irratti argaman hundumaa baga ittiin isin ga'e eedul mubaarak isiniin jennaa ani kan isiniin jedhu zaatuqaajaan jedhama iddoon jireenya koo kuweetirra
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، هردفتوتا تي في في راديو نور الهدى هندي كيسانو بقى جيتن ورا برنا ورا يجري أكما سان كانت أنسودا نموت بقى جيتني سان انجدو جلقابا آه، أنا في ماتيكو akkuma san ijoollee koo eh, haadha kan koo obboleeyyan koo eh, obboleettiiwwan koo eh, akkuma san kabajamoota ummata muslimaa hunda baga geettaniin ja'ani keessattuu ummata muslimaa ah, biyya keenyaa biyya eh, ah, oromiyaa fi Itoophiyaadha baga geettaniin ja'ani itti aan akkuma san akkuma waliigalaatitti ummata muslimaa addunyaa irra jiraniin baga ah, warra baranaa warra egeree baga ramadaana eh, soomtanii warra taqab- irraa taqabbalamee warra bara dedde- bara itti aanus deddeebi'u rabbi isaan akka taasisu isaaniif hawwaa ah, wabillahi toofiq wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu raadiyoon Nurul hudaa bakkatti isin ga'e hunda keessaniinuu namoota musliima ta'an hundaanuu iid alfaxir bara kuma tokkoof dhibba afuriif afurtamaan kan isin ga'e bagatti isin ga'e inshaallah isa dhufuun illee isin dhaga'u kan isin jedhu iliyaas badiru liibiyaarra kan ittiin jechuu barbaadu haadha kan koo birkiis abbaa juubir abbaa kan koo badiru abbaa garoo obboleettii koo amziyyaa badiruu samiraa badiruu nasiruu badiruu mu'aaz badiruu hammaar badiruu ridwaan badiruu kanaan bagatti isin jechuu barbaadan an bakka biraarra taa'ellee yaada isin bira jiraadhe akka waliin baafnu tasfaan godha irraa fi musliimoota hundaanuu bagatti isin jechuu barbaada raadiyoo nuur hudaa baay'ee baay'ee galatooma nutti toleeraa kanumaatti ulfaa isin jedha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu obboleewwan raadiyoo nuuran hudaa iid almubaarak taqabbal allaahu minna waminkum saalix alamaal obboleewwan akiraa baga rabbiin iida bara kuma tokkoo fi dhibba afur afurtamiin walumaan nuun gahee dhaggeeffattoonis amiirreewwan raadiyoo nuuran hudaa gaazixeessunis hundi keessanuu baga rabbiin jiraachisee wanta kana walumaan nuun ga'e ulamoonni keenyas kan biyya keessaa kan biyya alaa baga rabbiin walumaan ittiin nuun ga'e kan bara kanaa kan bara hedduu isiniin jenna inshaallah hundumti keessanuu jazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum ahmad aliyyi adam jiraataa suudi arabiyaa naan magaalaa xaayif dhalataa godina walloo kamisee magaalaa sanbate asalaamu alaikum assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu baga ayyaanaa iid alfaxirii bara kuma tokkoof dhibba afuriif afurtamaatiin nagaan isiniin geessiniin jechuu barbaadaa wa- hordoftoonni amantii muslimaa marti keessan ka biyya keessaa fi ka biyya alaa jirtan hundi baga ayyaana kana nagaan ittiin isiniin gahe warra baranaa ka bara hedduun isiniin jira assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu bismillah assalaamu alaikum warahmatullaahi barakaatu qopheessitoota raadiyoo nuuraa hudaa duraan dursee namni bagatti isiniin ga'e jechuu barbaadu isinuma qopheessitoota raadiyoo nuuraa hudaa sagantaa kanallee nu kennu keessaniif galatoomaa itti aansuudhaan namni bagatti isiniin ga'e jechuu barbaadu ulamaa'ota keenya kan biyya alaaf kan biyya keessatti diin isaanii babal'isaa jiran akkasumatti immoo tuyyuu eh, itti aansuudhaan akkasumatti mushiidota keenyaa fi eh, hunduma keessan kan biyya alaaf kan biyya keessatti argamtan bagatti isiniin ga'e jedha itti aansuudhaan gareessumayyoota bilaalota bagatti isiniin ga'e jedha akkasuma amiirran garee api horeera kan dhiiraaf kan dubaraas bagatti isiniin ga'e jedha kan isiniif dabarsitu ana obboleettii keessan saadiyyaa shaabiboo yookaan hoo umuusaa dubaayiirra wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم bismillah assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu bagi rabbiin hidda bara kuma tokkoo fi dhibba afurii fi afurtamaa idil faxirii kanaan isin ga'e warra baranaa akka bareedduu isaaniin jedha akkasumallee eh, itti aansuudhaan maatii kan koo firaa kan koo hundaadhaaf abbaa kootii fi obbolaan kan koo Eh, godina shawaa kaabaa namjaalee magaalaa moqoxorri keessatti kan argamanii fi akkasumallee obboleessa koo kaalid ahmad addis abaatti kan argamu obboleettii koo kadijaa ahmad kuweetatti kan argamtu akkasumallee maatii abbaa manaa kootii godina jimmaatti kan argaman baga ittiin isin ga'e jechuun barbaada akkasumallee abbaa manaa koo kabajamaa fi jaalatamaa saawud arabiyaa magaalaa makkaatti kan argamu akkasumallee obboleessa isaa eh, kan akkaan kabaju kaamin suuraa haadha manaa isaatti fi maatii isaa wajjiniin magaalaa makkaatti kan argamu bagaa ittiin isin ga'ii dabaranaa kabara hedduu isaaniin jedha akkasumallee eh, obbolaan kiyyaa kan nabee kaniif kan nabeen obbolaan musliimaa keessa warri garii sumayyootaa fi bilaalotaas ta'e bakka biraattis warri nabee kan hunda isaanittiin iyyuu oh, cufa musliima muslimtichaan iyyuu baga rabbiin iidal fatirii bara kuma tokkoo fi dhibba afuriif afurtamaatiin isin ga'ii warra baranaa kabara hedduu rabbiin binsoo mana keessan isinirraa haa qeebaluu jechuun ni barbaada jazaakumullahu khayran ani eh, saatu qaa'a magaalaa saawud arabiyaa magaalaa makkaarraa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu iid mubaarak namni an jechuu ni barbaadu obboleessa koo junaydii hajjii sheekh kadiir hajjii misraa hajjii ah, huseen hajjii Ah, Abdurrahman Haji, Salih Haji, Abdul Malik Haji baga itti isiniin ga'e waggaa kuma tokkoof dhibba afuriif afurtammaffaa baga isiniin ga'e ayyaana Idil Fitrii itti aansuun maatii obboleewwan koo horatan hundaanuu baga isiniin ga'e jechuu ni barbaada. Akkasuma ah, maatii haati mana kootii irraa dhalatan hundaan baga isiniin ga'e jechuu ni barbaada. Guddaa irraa hamma xiqqaatti ah, itti aansuun haadha mana kootii zaa tuqaa maa akkasumas eh, ilma koo kan taate saatu qaa'ii baga isiniin gahee waggaa kuma tokkoof dhibba afur baga isiniin gahee jechuu ni barbaada Eh, akkasumas hiriyoottan koo maatu qaahaa kaatu qaa'aa akkasuma eh, hiriyoottan koo kan hafan hundaanuu baga itti isiniin gahee ayyaana idil fitrii waggaa kuma tokkoof dhibba afuriif afurtammaffaa an kan isin affeere Iliyaas Hajjii Saudi Arabiyaarra.
Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Baga rabbiin iidal fitir bara kuma tokkoof dhibba afuriif afurtamaan ittiin isin ga'e jechuu barbaada. Awwalan isinuma qopheessitoota qophii Nuural Hudaa ittiin aansuudhaan haadhati yaa godina shawaa bahaa anaa gimbichuu keessatti kan argaman maatii koo Faaxuma Siraajiif, Ali Abbaa Kiyyaa, Ali Ahmadiif, obboleessa Kiyyaa, Indiriis Aliitiif, Zahraa Aliitiif, Nuuruu Aliitiif, Muhammad Siraaj Alii, Khadir Alii, akkasuma maatii isaanii waliin, akkasuma kaniin akkan jaalladhu hiriyaati kan magaalaa Saawud Arabiyaatti argamtu, naanaatuu sabaatiif, akkasuma kan asuma Kuwait keessatti argamtu Aashaa Adamiif, akkasuma Fatiyaa Muhammadiif, akkasuma fira kee faamilii kee kan Saawudii keessatti argaman Ahmad Muhammadii fi Abduu Muhammad, akkasuma Adaadaatiyaa Miskuu Muhammad, akkasuma obboleeyyantii hunda harabbiif jecha wal jaallannee garee garaagaraatti waliin barachaa turre hunda isaanii baga rabbiin iida kanaas isin geessiniin jedha akkasumallee riyaadii hagara biyyaa galtee oromiyaa keessatti argamtu mareemaa huseeniif awwaa ahmadiif baga rabbiin iida kanaas isin geessiniin jedha iida gammachuu hamilkii kabadhaadhina kadheerina nama rabbiin bara higirii gahu rabbiin waa taasisiniin jedha akka kanas isin jette zamzam ali kuweetirra بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kabajamtootaa fi jaallatamtoota qopheessitoota qophii nuura dhugaa baga jiraattan yeroo tana geettan sagantaa kana nuuf kennuu keessaniif hedduu galatooma egaa namni jalqabaa baga ittiin isin gahe jechuu barbaadu isinuma qopheessitoota qophii nuura dhugaadhaa baga rabbiin ittiin isin gahe lammaffaa irratti daarektara olaanaa miidiyaa nuura dhugaa ustaaz xaalibuu ridallaa baga ittiin isin gahe ustaazota jaarmiyaa sumayyootaa fi bilaalotaa hunda keessatti argamtan baga rabbiin ittiin isin gahe akkasuma koreewwan waliigalaa fi amiirota gareelee adda addaa hunda keessanuu baga ittiin isin gahe amiirota garee guddina diin islaam hunda keessan baga ittiin isin gahe isiniin jedha itti aansuudhaan harmee harmeetoo makkii haajaamaanii fi abbaa koo kamaal haajalii bagattiin isin ga'een jedhaani akkasuma obboleessa koo muhammad kamaalii fi obboleettii koo na'iimaa kamaal ammallee obboleettii koo saadiyaa kamaal dubaayitti argamtuun bagattiin isin ga'een jedha hiriyoota koo hunda kan na bira jiranii fi kan biyyoota garaagaraa keessa jiru bagattiin isin ga'ee isiniin jedha.
bismillah assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu iid mubaarak kan baranaa kan bara egereen uufatamu inshaallah duraan dursee isinuma qopheessitoota qophii nuura hudaa baga ittiin isin ga'e isiniin jedha akkasumas harmeetii tan akkaan jaaladhu aashaa huseen arsii aanaa leemuu fi bilbiluu baga ittiin isin ga'e jedha akkasumas abbaa kiyya kan akkaan jaaladhu qaasiin usaa baga ittiin isin ga'e isiniin jechuun barbaada. akkasumas obboleeyyan tiyya hunda isaanii kan dhiiraas shamaraa baga ittiin isin ga'e isiniin jedha akkasumas hiriyaa tiyya tan akkaan jaaladhu zaaraa baldaa arsii asallaa baga ittiin isin ga'e isiniin jedha akkasumas hiriyoottan tiyya tan biyya alaa fi biyya keessa jirta hunda keessanuu baga ittiin isin ga'e isiniin jechuun barbaada ani taan akkana isiniin jettu kamsoo qaasim dubaa irraa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودوتن ريرو نور الهدى سورة قلبي ورجلم تن بقى إيد الفطرة ربنا سنجهي سنجالنا سنكبجنا إتان سودان موروتن بقى إيد الفطرة سنجهي جتشو بربادو كيسا وروتا مسلمتاني الدنيا قوتو كان رجلان هند سانتي في وروتا مو كبجاف جلال موتا مسلمات في كابن هند سانتين إتان سودان مو وروتا دكتور أبي آمر جالتني في كبجن كسما سمو وروتا قلبي سانت أوغا جالتن هند سانتي في بقتين سنجهي جتشو بربادا أن كان سنبل بلد جمرة خالد شاب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kabajamtoota fi jaalatamtoota hojjettoota nuur alhudaa miidiyaa nuur alhudaa duraan dursee iidi mubaarak isin jechuu barbaada baga rabbiin iida isin ittiin isin gahee warra baranaa kan bara dhufuu isin haa taasisuu walmaanuu rabbiin haa taasisuu isin jechuu barbaada itti aansuudhaan obboleeyyoon kiyyaa kan karaa adda addaatti wal barree kan karaa rabbi irratti wal barree iid mubaarak isiniin jechuun barbaada taqabbal allahu minna wa minkum saayil a'maal itti aansuudhaan obboleewwan kiyya kan biyya jiru hundaa'u gartee iid mubaarak isiniin jechuun barbaada ani kan jiraadhu magaalaa saudi arabiyaa mu'aaz abdallah riyaad irraa تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله ربي نسن الله دالته قبي بريدو تنو قبي ستني أتران درسي كان أن بقتين إسنجه جتونين برباد سنما قبي ستوتن نور الهدى بقتين إسنجه عيد المبارك نسنين جرا اتي أن سوران أباك يكنا كان جلدو بلدا حقلو في أماتي يتنا كان جلدو فاطو sheekoo bagattiin isin gahe jechuuniin barbaada itti aansuudhaan immoo obboleewwan kiyya kan shamarranii fi kan dhiiraas bagattiin isin gahin jedhaanii itti aansuudhaan hiriyoota kiyya kan dubaayin keessa argamanii fi kan biyya keessatti argamaniinis bagattiin isin gahin jedhaanii itti aansuudhaan muslimtoota hunda kan duniyaa tanarratti argamu hundaan bagattiin isin gahe idil mubaarak kan afaan kiyya dhageessan hundaanoo isiniin jedha. maasha allah wallahi qophii bareedduu tan qopheessu keessaniif rabbi jazaa isinii haa deebisu maqaan kiyya jamiilaa baldaan jedhama aanaa arsii asallaa irraahi wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota maatii nuraan fuudhan maashaa Allah eed mubaarak isiniin jenna. Sagantaa tan itti yaaddanii nu dhiyeessu keessaniif hedduu ulfaadha. Karaa ergaa kootti achi deebi'ee maatii koo kan godina bahaa aanaa dagadooftii ijoo magaalaa sagureetti argaman abbaa koo sheek kadir haaji shabbee harmeetuu tayyibaa haaji abdurahmaan akkasuma obboleewwan koo hundi keessanuu baga itti geettanii maga rahmaan ayyaana iidil fitriitiin isiniin ga'ee isiniin jedha akkasuma eessuma koo mamadamin haaji abdurahmaanii fi haaji muktaar haaji abdurahmaan baga itti isiniin ga'ee isiniin ja'a akkasumas obboleettii tiyyatan biyya suudii keessatti argamtu aminaa sheek kadiirii fi akkasuma adaalaa tiyya zubayda ahmadii fi ahmad ibraahim hiriyoota koo hunduu baga rabbiin ayyaana bara kuma tokko dhibba afurii fi afurtamaan isiiniin ga'ee isiniin ja'a kan isiiniin jechaa jirtu rahmaa sheek kadiir biyya kuweet irraa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Namni ani bagattiin isiniin ga'e jechuu barbaadu isinuma jalqaba irratti qopheessitoota raadiyoo kan TV Nural Hudaa bagattiin isin ga'e isiniin jedha. itti aansee ummata muslimaa addunyaa kanarratti argaman baga rabbiin ittiin isin ga'ee idil fitriitiin isiniin jedha. Itti aansee akkasuma eh, obboleeyyan kiyya kan jarmiyaa sumayyootaa fi bilaaltota keessatti argaman akkasuma obboleeyyan keenna miseensa garee daaru ilmii fi amiirran garee daaru ilmii hunda keessanuu baga ittiin isin ga'eedha. Itti aansee haadha manaatiyya. baga ittiin isin ga'e jechuu barbaada akkasuma obboleeyyan kiyyaa kan iddoo garaagaraatti argaman biyya keessaa fi biyya alaatti baga ittiin isin ga'e baga waggaa guutuu rabbii ittiin isin ga'e warra warra bara hegeree isiniin jedha an obboleessa keessan kan maal kuyeetirra.
Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu duraan dursee baga isiniin ga'e jechuu barbaadu amiirran miidiyaadhiin islaamii fi amiirran garee sumayyootaaf bilaaltota waliigalaa hundaanuu baga isiniin ga'e jedha akkasumas garee miseensa garee miidiyaadhiin islaam miseensa keenna hundaanuu baga isiniin ga'e jedha akkasumas obboleeyyan teennaa kan qilleensarraa wal baranne kan maqaa kiyya beekaniif kan hin beekne illee hundaanuu baga isiniin ga'e jedha kan garee adda addarra jirtan akkasumas obboleewwan kiyya kan garee roobee diidaa irratti argaman kan garee eebba tv nuraan hudaatiin walitti dabalamnee ta'e wajjin sagantaa deddeemse hundaanuu kan biyya keessaaf kan biyya alaa jiraniinis baga isiniin ga'eedha. akkasumas obboleewwan keenyaa koree fala barbaadu ummata muslimaa kan rabbiin sadarkaa keessan ol qabee mimmaan keenyaa fi mimmaan keessan rakkoo keessan illee rabbiin nuulaalee barana ija keenya ol qabee baga gammaddan ustaazota keenya hundaanuu warra filaman sagalan koree sagalaniinuu baga isiniin ga'e jechuu barbaada akkasumas obboleessa kiyya mammannuur golocharraa baga isiniin ga'e jechuu barbaada akkasumas obboleettii teennaa saadaa moolamee qarsaarraa baga isiniin ga'e jedha obboleeyyan teenya hunduma keessanuu kan qilleensarraa wal barruu fi wal beenuu fi wal hin beene hundaanuu baga isiniin ga'e jechuu barbaada. akkasumas obboleeyyan tiyyaa kan nageellee arsii arbaa guuguu argaman hundaanuu baga isiniin ga'e jechuu barbaada ani kan isiniin jedhu shamsiyaa huseen magaalaa nageellee duwwaa tokkorra.
assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu kabajamtoota fi jaalatamtoota gaazexeessitoota nuuran hudaa baga rabbiin iida baraatan isiniin gahe jalqaba irratti ergaa baga ittiin isiniin gahee kan hin dhaammadhu haadha tiyyaa kan hin akkaan jaalladhu baga rabbiin ayyaana iida alfatariitiin isin gahee hin jaani akkasuma obboleeyyan kiyyaa kan dhiiraa kan shamaraa hundaan baga rabbiin isin hin gahee hin jaa isinis qopheessitoonni miidiyaa nuuran hudaa gaazexeessitoonni hojiilee garaagaraa irratti bobbaatanii uummata tajaajilaa jirtan baga rabbiin ayyaana iid alfatiriitiin isin hin gahe hunda keessanuu akkasumas hiriyoottan kiyya warreen garee sumayyoota fi bilaalotaatis ta'e garee alhayaat garee biiftuu islaamaa garee hasbunallah wa ni'mal wakiil gareelee adda addaa keessatti waliin argamnu baga rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jiraachise ayyaana iid alfatiriitiin isin hin gahe hin jaa kanatti aansuudhaan booda irratti obboleeyyan keenya warreen gartee amiirran garee irra waliin dalannu abaluuf abaluu osoo hin jenne hunda keessanuu baga rabbiin iida fitriitiin isiniin gaheen jaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoonni nuural hudaa suura qalbii musliimaa iidii mubaarak isin jenna obboleewwan keenya obboleewwan islaamaa bakka jirtanitti rabbiin nagaa of keessa dalaa of keessa sana jiraachatu beekumsa beekumsa rabbiin dabalee dabalee isaniif haa kennu carraa kan kennu keessa jirtan kanuuf galatoomaadha kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtan salaamtaan qilleessumaraan sana haa geessu jecha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu diinii rabbii haa barannuuti irratti haa jabaannuuti bakkuma jirruu fi ganaa gallee baranne jechuun waan nurraan eeggamne bakkuma jirruu umriin deemaatuma jirti qabne gadi hin dhaabnu bakkuma jirru diin irratti haa jabaannu isiniin jedha kun dhaamsa kooti ahmad abdallee aliyyi hasan magaalaa riyaadirra assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ kabajamtoota jaallatamtoota qopheessitoota raadiyoo nuural hudaa kan sagantaa kana nuuf qopheessitan sagantaa dhaamsa irratti ergannu kana galatoomaa ciid mubaaraak baga ittiin isin gahee bara kuma tokkoof dhibba afuriif afurtamaffaa baga ittiin isin gaheen isiniin jedhaa ittaan sudhaan maatii koo godina jimmaa anamoon addaa magaalaan addaatti argamaniif hunda jiraatiif musliimoota Itoophiyaa maraaf ittaan sun kan hireen jireenya gargar nu baase biyya biyya nu buuse gamaaf gamanatti kan nu hire baga ittiin isin ga'e kan na beektan kan isin beeku hiriyoottan koo Alii Saifuddin Saud Arabiyaa Riyaadirraa.
Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyee raadiyoo nuural hudaa baga ayyaana ciidal fatrii kabara kuma tokkoo fi dhibba afurii fi afurtamaatiin isin ga'eesin jecha hayyee maqaan kiyya xaahaa hajji abdullaahi jedhama godina arsii aanaa martiitii baga ittiin isin ga'e kanaan jetta maatii kiyya kagan dagartee mullamee arja'uutti argaman hundaan harakiyyaa zeenaba muhammad abbaa kiyyaajii abdullaa fi maatii isaanii hundaan akkasumas immoo ummata magaalaa abboomsa aanaa martii keessatti argamanii fi muslima addunyaa guutuun baga ittiin isin ga'inaa jedhaan isin jaa asalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مكان كي علي أجتاها كان أركو مقالة قدتي سود عربية مكة المكرمة نمني أني الأمسا كي أبغتني سنجيت تجدوني أدو أباكي يا كان جالدو هادتي يا في أباكي كان إثيوبيا ترجمان هاجتا عمري في أجتة سادو بغتني سنجي إيد مبارك سنينجدا أكسما سوردوفتو تمنتا مسلمة هندام بغتني سنجي أو بوليانتيا haji abubakar haji taaha haji muhammad haji taaha ukaasha haji taaha akkasumas nama na beekanii fi hiriyoottan kiyya baga ittiin isin gahee inni iida milkii kan gammachuu rabbi isin yaa godhu an obboleessa keessan aliyyi haji taaha kan makkatal mukarramarra السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلما كلنا بقى أيانا وقا جيساني بقى ربكو أيانا وقاتني فنجين سنين جدان اللي جراتا سودي الرأي وانا كناتي أبوليانكو مسلمنا هندافو أبوليانكو كيسا أنوار أبا رشاد أبا جوجم بلا أبا نجا أبا جوجم جوار أبا نجا أبا جوجم بقى أيانا وقا كبجماعة سنجين سنين جدان waan akkanaati rabbiin isa dhufuutiin isa egiriitiin isin dhagahu kan guddina kan badhaadhina isiniin jedha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota qopheessitoota Nuural Hudaa warreen ani ittiin isin ga'e jechuu barbaadu isinuma qopheessitoota Nuural Hudaa akkasumas daariktara oraanaa Ustaaz Xalibuu Radallaa baga ayyaana Idil Fixriitiin isin ga'e jechuu ni barbaada. Akkasumas garee sumayyootaaf bilaalotaa baga ayyaana Idil Fixrii isin hin ga'e jechuu barbaada. Akkasumas garee tawakkaltu alallaa jaarmiyaa sumayyoota bilaalotaa jalatti kan argamu baga ayyaana Idil Fixrii isin hin ga'e jechuu barbaada. Kan isin hin ga'e jechuu barbaadu maatii kiyya keessaa abbaa kiyya Fatoo Alii harmee kiyya Faaxumaa Sheebanii. obboleessa kiyya nuurii fatoo jeedaan fatoo kadiir fatoo safiyaa fatoo fi aaliyaa fatoo baga ayyaana idil fixri isin hin gahu jechuu barbaada kaadhimamaa kiyya siraaj xaahaa baga ayyaana idil fixri isin gahu jechuu barbaada anaa kan isin jechuu barbaaddu gannaalee fatoo kuweetirra.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga ittiin isin ga'e namni jedhuunii jalqaba irratti isinuma hojjettoota reediyoo Nuural Hudaa fi televizyiinii Nuural Hudaa itti aansuudhaan ulamoota keenya daa'otaa fi ustaazota keenya baga ittiin isin ga'e jedha. Itti aansuun uummata musliimaa kan addunyaa irra jiran hundaan baga ittiin isin ga'e jedha. Itti aansuun musliimaa Itoophiyaa hundaan baga ittiin isin ga'e jedhaani. Itti aansuun aaliikoo kan godina Arsii aanaa muumeessaa ganda niinnoo goladana kanatti argamu bagattiin siin ga'ee jedha. Itti aansuun hiriyoota koo kan bakka maratti argaman hundaanuu bagattiin siin ga'ee jedhaani. Iidi mubaarakee kabaranaa kabara hegeree siniin jedha. An akkana jettu obboleettii teessanii Kadiijaa Obsaa. دبي الرا تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سننجد أكم نغا قبدن هردفتو مسلمة هندادن بغتين اسنغي سننجد عيد المبارك سننجد هريوتا كيافي obboleewwan kiyyaa fi maatii hundaadhaaf uummata musliima hundaadhaan baga ittiin isin ga'e isiniin jedha akkam nagaa qabdan waggaa jaalatamaa kabajamaa iidan baga isiniin ga'e isiniin jedha ani immoo kan isinii daamu yoo na baruu barbaaddan maqaan kootiis umar abubakar isiniin jedha godinni kiyya arsii aanaa roobee diidaati abbaan kiyya abubakar suutis wanti an daamuuf baga ittiin isin ga'e isiniin jedha haadha tiyya shadaa jedhamtu akkasumas obboleettii tiyya tangafaa safiyya abubakar jedhamti obboleewwan kiyya hundaadhaaf baga ittiin isin ga'e isinin jedha akkasumatti hiriyoota kiyya kan suuda arabiyaa keessa jiranis umar fayyisaatiin baga ittiin isin ga'e isinin jedha akkasuma inshaallaadha akkasumatti nu keessummeessuu keessaniif isinillee baga waggaa waggaan isinitti wal nu deebise rabbiin haa godhu akkasumas warroota nuural hudaa irra hojjetan guutuudhaan baga waggaa waggaan rabbi isinitti walitti isin deebisee isinin jedha akkasumas ayyaanni kun ayyaana milkii ayyaana kabajamaa ayyaana jaalatamaa ayyaana wantoota hedduutu nama gammachiisa ayyaana milkiidhaan ayyaana kabajaa ta'uudhaan hordoftoota hundaadhaan baga warroota hidhamanii waggaa kan arguu isaanittiif warroota nu bayanillee ustaazota keenya hundaadhaaf baga ittiin isin ga'e isiniin jenna assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu isiniin jenna Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtootaa fi jaalatamtoota hojjettoota reediyoo eh, Nuural Hudaa eh, duraan dursee ba- carraa kana nuu kennuu keessaniif baay'ee galatoomaa baay'ee isin galateeffanna isiniin jedha akkasuma immoo eh, duraan dursee isinuma hojjettoota Nuural Hudaa ayyaana Iidal Fixrii bara kuma tokkoo fi dhibba afurii fi afurtamaffaa kanaan baga rabbiin isinitti isittiin isin gahe warra baranaa kan bara hedduu rabbi sinaa taasisu isiniin jedha Eh, kanatti aansuudhaan abbaa koo kaniin akkaan jaaladhu Hasan Huseenaa eh, Itoophiyaa eh, walloo godina addaa kamisee aanaa arxumaa fursee ganda baatee jamtutti kan argamu akkasuma haadha xiyyaa kan achumatti argamtu Aishaa Ahmed Abdallaa bagaa iidaa bara kanaatiin rabbiin isin gahee isiniin jedha akkasuma obboleewwan kiyyaa hundi keessanuu baga rabbi iida kanaan isiniin gahee isiniin jedha akkasuma immoo hiriyoottan kiyyaa warra Itoophiyaa keessas ta'e kan biyya alaa biyya adda addaa keessa jirtan eh, maqaa keessan dha'uuf kan yeroon naan eeyyamne guutuun keessanuu baga rabbii dabara kanaatiin isiniin gahee isiniin jedha. Warra baranaa kan bara hedduu rabbi isin taasisu akkasuma waliigala irratti uummata hawaasa muslimaa addunyaa tanarra jiruun baga rabbii iida kanaan isin gahee isin gammachiise. Eh, Warra baranaa kan bara hedduu rabbi isin godhu iidi iida milkii iida gammachuu iida badhaadhinaa nuuf haa ta'u inshaallah. warra baraan baratti tan kan rabbiin waa taasisu eh, egaa injifannoodhaan injifannoo rabbiin waa agarsiisu biyya keenya kanatti. Biyya keenya kana keessatti illee eh, ifa argaa jirru kana rabbiin gadi dhaabee daran kan kana caaluun eh, rabbiin nu haa ola kaasu olamaayii teenya. Akkasuma isiniin jechuun barbaadaa kan akkan isin jechuu jiru obboleessa keessan Muhammad Hasan Badoo Riyaadirraa kan isinii dabarsaa jirudha. Galatoomaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.
Asalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuhu jecha baga iidil mubaarak ummanni islaamaa addunyaarra jirtan hundi geessanii gartee kan biyya alaatii fi kan biyya keessallee baga geessanii isiniin ja'a kanan jiraadhu aanaa jille dhum aanaa jille dhumuuga godina sablammii walloo magaalaa sanbate irraa ani isin erge akkasumallee gartee jaallatamoo fi kabajamoo obboleewwan keenya kan biyya alaa jirtan kan biyya keessa jirtan baga geessanii isiniin jecha akkasumallee namni jaaladhu hiriyyaatiyya kan biyya alaa keessa jirtu dura Muhammad Amaana Aliyyi baga geessin ja'anii akkasumallee Adam Aliyyi Hasan baga geessin ja'anii kan itti argamu magaalaa Kamis lachuu akkasumallee Hasan Aliyyi Hasan Xaayifirraa baga geessin ja'anii akkasumallee Eeshumaa kiyya Bileessaadhatiyyaa magaalaa Riyaaditti kan argamu baga geessin ja'anii akkasumallee ustaaza keenya jaalatamaa fi kabajamaa ustaaza Raayyaa Abbaa Mancaa baga Iidal Mubaarak baraatiin baga siin gaheen ja'anii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمني مسلمة بقت تجيتن أيان عيد الفطر بركو دافور أفرتماني بكم جرتني نقاب رحمن ربي سنبرا هاجراتو سننجتا دوران درسي هرميتو أمينة لنجسو بقت جيسي سننجتا لما فا أبيتشوكو هاجو سادو غند أنا قد بسادا غند وغندرا إدو إرا بقت تجيسني في ماتي وانكو hundaan namoonni na beektan hundaanuu bagatti geessa isiniin jedha assalaamu alaikum Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu. Ittaansee uummata Oromoo kiyya saba bal'aa baga itti geettan baga wajjumaanuu geelesanii jechuu barbaada. Maqaan kiyyessaa fi Amintuu Abdurrahmaan godina Arsii aanaa Jejuu ganda kuluba kaan walitti dhaladhe. Dhaamsa inni qabus akkuma dura jedhe ummata muslimaa addunyaa kana guutuu irra jiran assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu baga ittiin isin ga'e jechuu barbaada.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا هرتوفتوتا راديو نولا هدا بغربين ساعتي كنانا سنغاية أكسمس عيد المبارك تقبل الله منا ومنكم عمل صالحا كنان بغنتي وغان سيغي جچو بربادو بلسك يا ردوا يوسف abbaa kiyya yusuufiif akkasuma haadha kiyya hindiyyaa yusuufiif baga ittiin isin ga'ee jechuun barbaada akkasuma godinyaa koo kan suuda arabiyaatti argamu suntaalaa madiif akkasuma abaadir kaliifaatiif anillee ummata ummata muslimaa maraan bagatti isin ga'ee jechuun barbaada an obboleessa keessan abduu yusuuf magaalaa faral baaxin irraa asalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم Magasinin gahi aida waggaati magasinin gahi guyyaa idaati milkaa gammadaa isin hundumti aida khayrina aida milkina kan banaaninna kan kanaanina isiniif haa ta'u كنقمتشونا عيد جلالا عيد تكما عيد إيمانا عيد بولما أتوا إسنيف ملك دورما
ka dhaggeeffatu jirtan raadiyoo nuural hudaa sagantaa addaa dhaamsa bagettiin isin gahee dhaggeeffattoonni keenya maatii keessanii itti dabarfatanidha. Hordoftoonni keenya hedduun hojjettoota nuural hudaallee dhaamsa dabarfatuu jirtan ammallee deebine nulleen bag walumaan geennee isaaniin jen kabaranaa kabara hedduu isaanii haa ta'u isaaniin jen waraanii suudaan maarchi kudhanii tokko barkum lamaaf kudhanii sagalee pirezidaantii biyyattii duraanii umar albashiir fonqolchuun taayittaa eega qabate booda haga filannoon geggeeffamuutti waggaa lamaaf biyya bulchuuf labsii baasee lammiileen suudaan labsii kana mormuun mootummaan ce'umsaa siviilotaan hoogganamu akka hundaa'u gaafataa jiraachuun ni yaadatama. haa ta'u malee waraanni biyyattii fi gamtaan mormitootaa mariin waliin geggeessaa turan kan hin milkaa'in yoo ta'u mormitoonni waajjira ol'aanaa waraana biyyattii fuulduratti buufata mormii hundeessuun mormii isaanii itti fufanii jiran kan hordofuun humnoonni tika biyyattii kaampii mormitootaa kan diiguudhaaf isniin dabrirraa eegalee magaalaa kaartum keessatti tarkaanfii humnaa fudhataa jiraniin yoo xiqqaate namoonni dhibbi tokko kan ajjeefaman ta'uu waldaan ogeeyyoota fayyaa biyyattii beeksise namoota ajjeefaman jidduu afurtamaa ol reeffi isaanii lagnaayil keessatti kan gatame ta'ullee gabaafamee jira. gamtaan afrikaalleen walgahii ariifachiisaa guyyaarraa geggeesseen suudaan miseensummaa irraa ugguree jira mani marii nageenya gamtaa afrikaa ibsa baaseen akka jedhetti hoggantoonni waraan suudaan taayitaa humnaan qabatan hanga mootummaa ce'umsaa siviilotaan hoogganamutti dabarsanii kennaniitti uggurri biyyattii irra kaayame kan itti fufu ta'ullee ibsee jira odeeffannoo walqabateen muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad hoggantoota man marii waraan Suudaanii fi gamtaa mormitoota jidduu jaarsummaa taa'uuf kan yaalaa jiru ta'uu ibsamee jira. Haalumaan kanaan Dr. Abiy dhiheennatti Kaartumitti kan imalu ta'uu Reuters eeruun ejensiin odeeffannoo shaab gabaase. Rabbii musliimoota iddoo isaan jiranii taatiqsuun kadhannee. kabajamtoota hordoftoota keenyaa dhaamsi isin nutti ergitan haalaan guddaa namoonni tokko tokko ammoo sa'aa dabarsanii nu ergan namoonni dhaamsi nu ergitanii dogoggoraan osoo hin dhiyeessin hafne dhiifama san gaafanna haga sagantaa biraatiin waliin gaddeebinutti nagaa rabbii keessa nu jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa akiraa cufa argadhaa horaa bulaa deebanaa saniin jedhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلمة صور قلبي مسلمة